ubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fideni yo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutega amatwi ya resi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli tura yahera kuyevugwa muri somaliya inama nshingamateka ejo ku munsi wa gatatu yaratoye yongera iremeza integuro y'itegeko rishasha ryo kurwanya iterabwoba iryo tegeko ritumbereye guha ibigo bya leta ya somaliya bijejwe umutekano umurongo mu by'amategeko bizogira ko kugira bibashe kurwanya no kurandura iterabwoba muri icyo gihugu abashinga amateka bagemeje ku majwi ijana na mirongo itatu n'atatu kuri batatu batagemeje umuyobozi w'ikigo kijejwe iperereza mahade mohamed salade yavuze ko iri tegeko rigiye kuzotuma ico gihugu c'umwihembe rya afurika gitekanirwa mu mutekano umushinga amateka yashigikiye iryo tora n'iryo tegeko Abdiradife Sanyare yavuze ko iryo tegeko rigiye kuzokingira abagore n'abana ibikorwa by'iterabwoba ariko abarinegura bafise amakenga ko rishobora kuzokwihisha inyuma y'iterabwoba mu guha ibigo bya leta bijejwe umutekano inguvu zirenze urugero zizotuma bihiti, bihitanisha n'abatari mu iterabwoba inama nshingamateka ya Somalia yaremeje iryo tegeko mu gihe muri iki gihe icyo gihugu gihanganye bikomeye na al shababu ku rubuga rw'intambara muri afurika kandi ni muri burkina faso ishyirahamwe ry'abagira neza ry'abaganga batagira imbibe medecins sans frontiere ryarasubiye kuvugurura ibikorwa byaryo muri icyo gihugu cya burkina faso hari haheze ikiringo kingana ukwezi rihagaritse ibikorwa inyuma y'iyicwa rya babiri mu bakozi baryo bishwe n'abantu bataramenyekana MSF ryavuze ejo ku gatatu ko ryari ryarahagaritse ibikorwa muri ico gihugu cyo mu burengero bwa Afurika ku itariki ya cumi n'indwi y'ukwezi kwa kabiri kuheze rivuga ariko ko ibi bikorwa bigiye gusubira mu gihugu cyose kiretse mu ntara ya Boucle do Muho yabereyemwo ubwo bwicanyi Burkina Faso ni kimwe mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'uburengero bibangamiwe n'imihari y'iterabwoba ishamikiye kuri Al-Qaeda hamwe no ku muhari wa leta ya Kisilamu ubwo bwicanyi bumaze guhitana ibihumbi by'abantu kandi bwangaza baharugwa mu mamiliyoni MSF rifise abakozi barenga igihumbi muri Burkina Faso kandi rikorera mu turere turenga cumi
Washington ijwi rya Amerika
ijwi ry'amerika ni muri afurika kandi leta ya zambia yaragabishije ko itazo kwihanganira abamamaza uburenganzira bw'abarongorana bahuje ibitsina ivuga ko ari uguca kubiri n'imico rukristo igihugu kigenderako iri gabisha risohowe inyuma y'umunsi umwe igipolisi cya zambia gihagaritse abaharanira agateka ka muntu bane bo mu ishyirahamwe ry'abakenyezi riharanira agateka ka muntu bahowe kuba baratanze amakuru y'ibinyoma ku myiyerekano ishyirahamwe barimwo ryatunganije leta ivuga ko babeshe ko bashaka gutunganya imyiyerekano yiyamiriza amabi akorerwa igitsina gore mu gihe bari batumbereye nyabuna kwamamaza ukubana kw'abasangiye ibitsina umushikiranganji wa zambia w'intwaro mu gihugu hagati jack muhimbu yabwirijwe ibya amerika ejo ku gatatu ko leta yiwe itamamaza uburenganzira bw'abubakana bahuje ibitsina muyavuga hanze y'umugabane wa afurika no muri leta zimwe za amerika ejo kuwa gatatu amerika yarafatiye ibihano abategetsi hamwe n'amakompanyi yo muri irani bagirizwa guhungabanya bikomeye agateka ka zina muntu mu gihe cy'imyiyerekano yahitiye muri ico gihugu mu mwaka uheze ubushikiranganji bwa amerika bw'ikigega bwavuze ko bwafatiye ibihano abategetsi babiri barongoye amabohero muri ico gihugu ca irani kubwo guhohotera abakenyezi n'abakobwa uwundi yafatiwe ibihano n'umusirikare mukuru w'ipete rya komanda yagize uruhara mu guhagarika interinete mu bihe by'imyiyerekano eka n'amakompanyi atatu yo muri irani n'abayarongoye bagirijwe korohereza abajejwe umutekano gucinyiza abanyagihugu bibaye ibihano byo ku nshuro y'icumi amerika ifashe kuva hatangura imyiyerekano muri icyo gihugu cya iran nyuma y'icwa ry'umwigeme mahsa Am- amini
washington ijwi rya amerika
Amakuru kuri Amerika kandi umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin ejo yari mu rugendo muri Misiri aho ago yagomba kuganira ku bibazo by'umutekano n'uburenganzira bwa zina muntu akigera i Cairo mu gitondo cejo kwa gatatu umushikiranganji wa Amerika ajeje kwivuna abansi Austin yarabonanye na Perezida Abdel Fattah el-Sisi w'igihugu ca Misiri umuvugizi wa leta ya misiri yatangaje ko mu byo abo bategetsi bavuganye bose harimwo ugufashanya mu bya gisirikare hamwe n'ikibazo cyo mu ntara za palestina misiri n'icyo gihugu cya mbere cyo mu buseruko bwo hagati bw'isi leta zunze ubumwe za amerika iha intererano nyinshi mu by'ubutunzi hamwe no mu bya gisirikare kuva icyo gihugu cya misiri kimara gusinyana amasezerano y'amahoro na Israeli mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda ariko bamwe mu ntumwa z'abanyagihugu baha muri leta zunze ubumwe za Amerika bamaze iminsi bavuga ko izo mfashanyo nyabuna zikwiye kujana no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu muri ico gihugu ca Misiri
tugushimira Alois Bigirimana ku makuru yo hirya no hino kwisi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini Bamwe mu bamenyesha makuru b'abanyarwanda baba mu buhungiro baherutse kwandikira ibaruwa abayobozi b'isi barimo President Joe Biden wa Amerika bamusaba gufasha gushira umuco ku rupfu rw'umumenyesha makuru Ntwari Williams twizera rero ko iri jwi ryacu rifunganira bamwe mu bayobozi ba leta zunze ubumwe za amerika bazi neza ko n'ubundi burenganzira bwa muntu cyane cyane uburenganzira bw'abanyamakuru bubahiririzwa mu rwanda Uyo ni Rubenz Rukundo umwe mu bamenyesha makuru bashize umukono kuri iyo baruwa abayobozi ba leta y'u Burundi ku munsi w'ejo wa gatatu biriwe mu ikambi y'impunzi ya Nakivale muri Uganda mu ntumbero yo gukangurira impunzi z'abarundi gutahuka ku gushaka kwazo mu gihugu ca Kongo cane cane mu ntara ya Kivu yo mu buraruko igeramiwe n'intambara z'urutavanako umunsi w'ejo mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ntiwahimbajwe nk'ibisanzwe izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato mugume hafi y'amaradiyo yanyu amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini abayobozi ba leta y'u Burundi ku munsi w'ejo kuwa gatatu biriwe mu ikambi y'impunzi ya Nakivale iherereye mu burengero bwa Uganda mu ntumbero yo gukangurira impunzi z'abarundi gutaha ku gushaka kwazo inkuru y'idonido yateguwe na Ignatius Bahizi ari muri Uganda itsinda ry'abayobozi ba leta y'u Burundi ryari rigizwe n'abo mu butegetsi bw'igihugu guverineri wa Muyingo na Mwaro n'abayobozi bashinzwe itahuka no gusubiza abahunguka mu buzima busanzwe bari bakuriwe na ambasaderi w'u Burundi muri Uganda Epiphane Ntamwana ku ruhande rwa Uganda hari komisiyo rushinzwe impunzi abayobozi b'inkambi y'impunzi ya Nakivale ndetse n'abayobozi ba HCR abayobozi ku mpande zombi babanje kugirana inama hagati yabo mbere yo kuvugana n'impunzi z'abarundi muri rusange nuko bazisaba kumvira icyifuzo cyo gutahuka ku bushake komiseri ushinzwe impunzi muri Uganda bwana Douglas Asimwe asimurirwa mu rurimi rw'ikirundi yabwiye impunzi ko zidashobora na rimwe kuba mu buhungiro ubuziraherezo ariko ashimangira ko gutaha ari ku bushake We have uh, housed 40,000 refugees from Burundi still remaining in this country.
Tufi- turafise ibihumbi bigera muri mirongo ine by'abarundi nizo mpunzi dufite hano muri uganda kuva twatangira gutahuza abantu- abifuza gutahuka uku gutahuka kwahereye kuri mwebwe nimwe mwabikoze tumaze gutwara ibihumbi cumi na kimwe by'impunzi z'abarundi zivuye hano tuzisubiza iwabo i burundi ubu rero nawe twabwish- twagiyemo twese twabishyizemo amaboko yose kugira ngo tubashe kubumvisha no ku- no ku- no kubabwira no kubinginga kugira ngo umwifuza wese atahuka uwifuza nyuma y'uko umuyobozi wa Uganda aganiriye n'impunzi ku bijanye no gusubira mu gihugu cyazo cyari igihe cy'abayobozi b'abarundi kugira ico babwira abanyagihugu bagenzi babo bwana Nestor Bimenyimana ushinzwe itahuka ry'impunzi muri guverinoma y'u Burundi yafashe mikoro maze azibwira ibyerekeranye n'iterambere igihugu kigezeho azisaba gusubira mu rugo kugira ngo nazo zunguke kuri iryo terambere mu mashuri y'intango abana bose biga ku buntu mbere no muri za kaminuza abanyeshuri bakaba baronswa za ngurane zizokwishyurwa buke buke uwayirose yarose akazi mu byerekeye amagara y'abantu abakenyezi bibungenze n'abana batararenza imyaka itanu babandanya bavugwa ku buntu igisata cyo kwivuna amazi n'umutekano barabandanya kwinjiza abashaka ku- kwinjira muri izo nzego ku mwaka ku mwaka maze iryo yingizwa rigatunganywa ku buryo ubwoko bwose n'intara zose nk'uko biri mu masezerano y'aba- y'arusha dore no mu ibyigwa shingiro byinshi muzozibona nimwamara kwitabira uwo mugambi wo guhunguka muze gufatanya n'abandi barundi mu iterambere kugira ngo twese dutere imbere ku muvuduko umwe na kare ba sokuru barayamaze bati amazi masabano kandi ngo ka muntu
Izi mpunzi zari ziteze amatwi zitonze zagize icyo zibaza aba bategetsi b'abarundi ariko ibibazo byazo bimwe ntabwo byasubijwe mwayimirije abantu gutaha mubabwira ko hari amahoro abantu bagerageza gutaha tubanurira impamvu abantu bataha mwabijeje amahoro ariko bashikayo bagacongera bagahunga
amaze gutaha yaranyurutse ugasa n'uno munsi nabyo ni ikibazo
hari impunzi twahunze twari dufite ubuzi tutavuye ku misozi tunigaze n'umuco mwatugutegura nari mwatuteguriye iki
nyuma y'inama ijwi ry'amerika ryashatse kumenya uko izi mpunzi zakiriye ubutumwa buzihamagarira gutaha ni ukuri rero nabonye ibintu byagenze neza ibintu byagenze neza kubera ko nagerageje gusobanurira uko igihugu cyacu iki gihe cyifashe ko umutekano ari wose kandi ko eh, ku- kuri twese tuba dukeneye guhunguka ari ubushake atagahato atamusunikano ubwo rero uwo ari we wese yagerageje kumva yuko igihe cyose azayumva atuje yumva amahoro ku- yumva amahoro mu mutima ko ashobora kwegera amaofisi abishinzwe bagashobora kugira gute kubandika hanyuma bagategura igihe cyiza cyo kugira ngo bashobore kugaruka mu gihugu cy'ababyaye inama tuvuyemo ni nziza cyane kuko yarimwo eh, imice yose yegwa n'ikibazo cy'ubuhunzi batubwiye abaturutse i burundi aho igihugu kigeze mu bijyanye n'umutekano n'iterambere hanyuma badukangurira ko ababyifuza botaha ku bwinshi kugira ngo baje kubaka igihugu hamwe n'abenegihugu basigaye mu gihugu hanyuma natwe nk'impunzi twabasiguriye uko twumva tubona dutahura urubuga rw'i Burundi hanyuma turerekana yuko hari ibintu bitaramera neza byotuma imitima muri rusange y'impunzi eh, yiyugurura kugira ngo dutahukire eh, icyarimwe icyo rero twagiye twuzuzanya turerekana yuko ari ngombwa ko ah, tuzogenda dukomeza ibiganiro hanyuma uko ibintu tuzogenda tubibona ababyumvamo ariko bazogenda bataha mu myaka ibiri ishize bamwe mu barundi basubiye mu gihugu cyabo ku bushake nyamara benshi ntibari bafata icyo cyemezo kandi nyuma y'iyi nama hari icyizere ko abandi benshi bashobora kwiyandikisha kugira ngo basubire mu gihugu cyabo ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
Mu gihugu ca Kongo cane cane mu ntara ya Kivu yo mu buraruko igeramiyo n'intambara z'urutavanako umunsi w'ejo mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ntiwahimbajwe nk'ibisanzwe abakenyezi bari mu ikambi babandanya kugeramirwa n'ibibazo vyinshi cane nko kubura ibintu ngenderwako Jimmy Shukrani bakomera niyo nkuru dufitiye uyu munsi ntiwizihijwe neza ku bagore bo mu ntara y'ikivu ya ruguru mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo intara irimo kuberamo intambara z'urudaca ntibyoroshye kubona abawizihiza muri iki gihe abenshi bari mu nkambi z'impunzi ahantu hatandukanye mu ntara insanganyamatsiko yateguwe ku rwego rw'igihugu iragira iti mugore imenyereza ikoranabuhanga mu kugarura amahoro n'umutekano ndetse witeze imbere wowe n'igihugu cyawe ari nako uharanira uburenganzira bwawe Odere Batunakanza ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyapolitike b'abagore muri Kongo IFPCO mu mpinamagambo cyangwa Union des Femmes Politiciennes au Congo mu rurimi rw'igifaransa uyu yarihagarikiye mu ntara ya Kivu ya ruguru avuga ko umubare w'abagore bakoresha ikoranabuhanga muri Kongo ukiri hasi cyane Les femmes ne se donnent pas beaucoup à la nouvelle technologie.
abagore ntabwo bakoresha ikoranabuhanga cyane hano mu mujyi wa Goma ndetse no mu ntara yose ubona ko batabyitaho na gato kuko usanga babiharira abagabo gusa niyo mpamvu kuri uyu munsi duhamagarira abagore bose gukoresha ikoranabuhanga kuko ryoroshya ibintu
Ça facilite beaucoup de choses.
ikoranabuhanga rifite akamaro ki mu buzima bwa buri munsi bw'umugore iki kibazo twakibajije madamu kavira mate umuyobozi ushinzwe iterambere n'imibereho myiza mu kigo cy'igihugu cy'iterambere ry'umugore mu ntara ya kivu ya ruguru yadusubije agira ati Mwanamke kwa hizi siku anapasha tumikisha muri ino minsi umugore akwiye gukoresha telefoni ndetse n'ikoranabuhanga mu kwiteza imbere ku bw'inyungu z'umuryango we ariko kandi bakazikoresha mu gushakisha amahoro arambye yego hari abakoresha ikoranabuhanga nabi cyane cyane abagore turababona kenshi niyo mpamvu dusaba ko barikoresha mu kugarura amahoro ndetse n'ibindi bifite inyungu umuryango telefone kwa kutafuta amani na kufania jamaa zao.
nubwo nta bikorwa byateguwe na minisiteri y'abagore ku rwego rw'igihugu kubera impamvu z'umutekano mu mujyi wa goma mu ntara ya kivu ya ruguru abagore bahuriye hamwe baganira n'abayobozi ku bijyanye n'ibibazo bahura nabyo mu burasirazuba bwa kongo ibi biganiro byahuje abagore bagera kuri magana atatu na makumyabiri bari baturutse mu duce dutandukanye two mu mujyi wa goma bikaba byabereye mu cyumba cy'inama full gospel kiri muri komini ya karisimbi hamwe n'umuhanda mugari uva goma ujya muri teritwari ya rucuru aba bose bari bambaye imyenda y'urukara mu rwego rwo kwifatanya na bagenzi babo batakarije ubuzima mu ntambara muri teritwari ya rucuru na masisi zikomeje guhitana abatari bake ibyo biganiro byari byitabiriwe n'abayobozi b'inzego zitandukanye ku rwego rw'intara ndetse n'abahagarariye imiryango ya za sosiyete sivile n'andi mashyirahamwe atabogamiye kuri leta mu ntara ya kivu ya ruguru jean remy world ekuka lipopo ni visi guverineri w'intara ya kivu ya ruguru wari witabiriye ibyo biganiro mu magambo ye uyu yavuze ko leta itazihanganira na rimwe umuntu uwo ari we wese utubahiriza uburenganzira bw'umugore tugomba twese gutanga umusanzu muri sosiyete zacu cyane tugateza imbere abagore kuko murabona baba bakeneye ko tubaba hafi tukabereka urukundo kandi tukabarinda twebwe nk'ubuyobozi ntabwo tuzihanganira na rimwe uwo ari we wese utazubahiriza uburenganzira bw'umugore mu ntara ya kivu ya ruguru ibi kandi bigomba gukurikirwaho n'uko buri mukongomani wese agomba kubikora mu guhesha ishema igihugu cyacu ku rundi ruhande abagore bo mu nkambi zitandukanye zo mu ntara ya kivu ya ruguru bavuga ko nta gishya babona kuri uyu munsi w'abagore bamwe mu bo twasanze mu nkambi ya kibati iri muri gurupema ya munigi muri teritwari ya nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa goma babwiye ijwi rya amerika ko ibibazo bikomeje kubabaho urusobe iyi mirimo imaze ni y'abamama pe ariko twabuze icyo twakora none rero imaze twe turi abo kugira ute dushaka abagabo bakadushakishiriza tukajya ariko babuze aho dushakishiriza natwe turi kujya none twaguye wenda tuzi ko rero imaze twavuye mu bwenge bitewe no kwirukanga twirukanka tuyifite bune tuba turi gukorera rero imaze y'abamama tukambara imyenda yacu iyi myenda yacu twarayitaye ntacyo dufite turi guca inzara iri kudufata tukagwirirwa tukabaha isaha twaburaye twaje gusoroma mu majirani imboga nabo bakatwirukaho uno munsi wa marise twebwe nta kintu dufite niyo mpamvu tutaguzi mbega mbega byatuye twarabwibagiwe
mwabwibagiwe kubera iki twagibagiwe hejuru ko twahunze hejuru y'ubuhunzi nta kintu cyo twigirira mbese rero buno ni ukugenda mu ishyamba gushakisha tukabura n'ibyo kurya mbega bakagira batubakireyo
rebeka ishimwe makurata ni umwe muri bo warasaba leta ya kongo gutanga ubufasha bwihariye ku bagore bari mu nkambi z'impunzi kuko barimo guca mu bihe bitoroshye muri ngambi twabuze icyo twakora dore mfite n'inda nabuze icyo najya kuva igitondo ndonaye najya umugabo yagiye gushakisha narunga ndajya kandi nataronga turabura dushaka ko badusayidiya ku bw'inzara iratwishe twabuze icyo twakora mbese muri raporo y'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières MSF mu mpinamagambo yashyizwe ahagaragara tariki makumyabiri n'ine z'ukwezi kwa kabiri yagaragaje ko abagore bagera kuri mirongo irindwi ku ijana bafashwe ku ngufu mu nkambi zitandukanye zo mu burasirazuba bwa Congo hagati y'ukwezi kwa karindwi n'ukwa cumi na kabiri umwaka ushize wa bibiri makumyabiri na kabiri iyi raporo yemeje kandi ko umugore umwe ku ijana ari we wageze ku kigo nderabuzima kugira ngo akurikiranwe n'abaganga naho abandi mirongo icyenda n'icyenda ku ijana bo bakaba bagira ipfunwe ry'uko bafashwe ku ngufu kuko benshi bahabwa amafaranga bagahitamo guceceka jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma tubandanirize mu ntara ya kivu yo mu bumanuko mu gisagara ca uvira impunzi z'abakenyezi b'abarundikazi baho basaba ko intambara bagavuga ko na M23 n'igihugu cy'u Rwanda zohagarara kuko ngo abo zigira ko ingaruka nyinshi ari abakenyezi n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira abagore batandukanye bo mu mujyi wa Uvira babarirwa mu bihumbi bahisemo gukora urugendo rw'amahoro bakava imvira n'amaguru berekeza kuri stade ya Uvira mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bw'umugore mu muhanda bamwe muri abo bagore bari bikoreye amaboko abandi nabo bari bambaye imyambaro y'umukara mu rwego rwo kwerekana ko bari mu biriyo biterwa n'intambara ziri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo na bulonge divine mariamu ni umugore utuye muri uvira nawe yari muri uyu munsi mpuzamahanga w'umugore yari yambaye imyenda y'umukara tumeamua kuvaa hivi ni kwa sababu tuna uchungu twahisemo kwambara gutya bitewe n'uko dufite agahinda kuko twitwa nabi tugafatwa ku ngufu dutakaza imirimo yacu tubura imirima yacu kuko tuvaho twari dusanzwe duhinga dupfusha abagabo bacu kubera izi ntambara ziri muri kongo aha kuri stade ya Uvira aba bagore n'abandi bantu bo mu ngeri zitandukanye bari bateraniye bafashe umwanya barapfukama barasenga basaba imana ko yahagarika intambara bavuga ko ma mirongo ibiri na gatatu ifatikanyije n'igihugu cy'u Rwanda by'icara bishora kuri Kongo Kiza Muhato ni umuyobozi w'umujyi wa Uvira yagize ati
udutsindire intambara ya M23 udutsindire intambara zitandukanye ziri mu misozi miremire n'imigufi ya Uvira no mu bibaya bya Uvira mu izina rya Yesu Kristo intambara ziva mu Rwanda intambara za M23 zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo turashaka amahoro aba bagore batuye muri aka karere basanga uyu munsi mpuzamahanga w'umugore wizihijwe uyu munsi utabanejeje nk'uko byari bisanzwe bitewe n'izi ntambara zidashira ziri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo nyuma iyi tariki umunani y'uyu munsi abakenyezi ubuzima bwacu buriko burahungabana cyane ntabwo tubayeho neza icya mbere icya kabiri abakenyezi bariko baranyanyaswa ni ukuri nibwo bwa mbere tunabibonye kuva lewi marise bagatangura kuyishimika ati uyu niyo munsi wahariwe abakenyezi ni ukuri uyu niwo munsi wa nyuma tubonye nta mukenyezi n'umwe anezerewe muri twese igituma tutanezerewe icya mbere ni ihari ya leta turi ko turabona ngaha umutekano muke bagenzi bacu bari mu ngorane z'intambara icyo nicyo cya mbere kitotuma tunezerwa si muri uvira honyine abaturage basaba ko amahoro agaruka mu burasirazuba bwa kongo no muri fizi ubwo abagore mu minembwe bizihizaga uyu munsi nabo basabye yuko amahoro yagaruka mu karere batuyemo kuko nako kibasiwe n'intambara z'imitwe yitwaje ibigwanisho rero icyo dusaba leta n'abashinzwe kugarura amahoro cyangwa se na buri muntu wese ufite uruhare mu kuzana amahoro ni ukuvuga ngo buri wese akore inshingano ze kugira ngo turebe ko twagira amahoro tuzagere kuri byinshi twifuza kuzagera tukarera abana bacu mu mahoro tukabaho mu mahoro tugatembera tukagenda uko twumva buri wese ufite ibikorwa bye akabikora afite amahoro mu mutekano ukwiye nicyo dusaba leta kugira buri muntu wese akora inshingano ze mu mwanya we hashize imyaka irenga mirongo ibiri n'irindwi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo hari intambara z'imitwe yitwaje ibigwanisho yica abantu igafata abagore ku ngufu igasahura ubutunzi ndetse igatwika n'amazu vedase ngabo ijwi rya amerika uvira inyuma y'urupfu rw'umumenyeshamakuru williams ntwari rutavuzwe ko rumwe abamenyeshamakuru b'abanyarwanda bahurikiye mu ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru baba mu buhungiro baherutse kwandikira inzego zitandukanye mugenzi wacu timishimwe yaraye avuganye na rubenz mukunzi umwe mu bamenyeshamakuru bashize umukono kuri iyo baruwa atangura amubwira bo bandikiye n'icyo babasaba abarimo perezida biden wa leta zunze ubumwe za amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye n'indi miryango tuzi neza ko igira uruhare mu guteza imbere u rwanda mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu aho tubasaba ko bashyira igitutu kuri leta y'u rwanda kugira ngo hakorwe iperereza ryigenga kuri umunyamakuru mugenzi wacu john william ntwari wishwe nk'uko twabimenye tubikesha inzego za polisi y'u rwanda aho bavuga ko yazize impanuka ya moto nyuma y'urupfu rw'uwo munyamakuru williams ntwari musabira iperereza ryigenga inzego zishinzwe gukora amaperereza zo mu rwanda zatangaje ko yapfiriye mu mpanuka ya moto ariko mwebwe ntabwo mwemera ibyatangajwe aha rero umuntu yakwibaza ngo mushingira kuki munyomoza ibyatangajwe n'inzego zibifitiye ububasha dushingira ku bijyanye n'uburyo polisi y'u rwanda yatangaje ibijyanye n'urupfu rwa mugenzi wacu john william ntwari hafi nyuma y'iminsi ibiri ndetse polisi ikavuga ko muri iyo mpanuka ya moto basanze nta byangombwa afite uyu munyamakuru wari usanzwe gukora inkuru zicukumbuye yewe ku giti cyanjye twari tumaze iminsi tuvugana ambwira ko n'ubundi yari afite impungenge uburyo yakoragamo umwuga w'itangazamakuru ntabwo ari umuntu ashobora kuva mu rugo adafite ibyangombwa ikindi mu mujyi wa kigali ni umujyi umaze guturwa n'abantu barenga miliyoni biratangaje kubona inzego za polisi zitarigeze zigaragaza ibimenyetso tuzi neza ko iyo habaye impanuka bigerwaho nk'amafoto agaragaza ikinyabiziga impanuka yabereye ndetse nta n'undi muntu n'umwe wigeze avuga ko yigeze abona iriya mpanuka n'abavugwa cyangwa se abavuzwe mu rubanza twavuga ko ari urubanza rudasobanutse ntabwo bigeze bagaragarizwa itangazamakuru kuko bimenyera biratangaje no kubona rero batubwira ko rwa rupfu rwatewe n'impanuka ya moto noneho tukayihuza cyane no kuba umunyamakuru yaratubwiraga ko yari yibasiwe cyane n'inzego z'umutekano kuki ibi mwanditse musaba mutabisaba leta y'u rwanda mukabisaba perezida wa amerika impamvu tutabwira leta y'u rwanda ni uko tuzi neza ko hari indi miryango itandukanye mpuzamahanga yasabye ko leta y'u rwanda yakora yaperereza yigenga ntabwo leta y'u rwanda yigeze igira ubushake na bukeya bwo gukora iri perereza ahubwo yakoze icyo twakwita nk'ikinamico ku rubanza rw'urupfu rw'uyu mugenzi wacu noneho tukavuga tuti rero niba leta y'u rwanda itageze yumva igikorwa kijyanye no gukora ririya perereza reka tubwire imiryango mpuzamahanga harimo n'igihugu nka leta zunze ubumwe za amerika tuzi neza ko kigira uruhare rukomeye mu bijyanye no gufasha leta y'u rwanda noneho bababwire ko bagomba gukora iperereza cyangwa se hakwiye gukorwa iperereza ryigenga kugira ngo tumenye kuko icyo umunyamakuru mugenzi wacu yagize aba bose mwandikiye barimo na perezida biden batabasubije hakurikiraho iki yewe turizera ko bazadusubiza cyane cyane ko leta zunze ubumwe za amerika ziha agaciro cyane uburenganzira bwa muntu kandi bashobora kuba batadusubiza direkite cyangwa se ngo batubwire ko badusubije ariko tuzi neza ko ijwi ryabo hari aho rizagera cyane cyane ko umwe mu bayobozi bakuru ba leta zunze ubumwe za amerika nawe yavuze ko uru rupfu rudasobanutse twizera rero ko iri jwi ryacu rizunganira bamwe mu bayobozi ba leta zunze ubumwe za amerika bazi neza ko n'ubundi burenganzira bwa muntu cyane cyane uburenganzira bw'abanyamakuru butubahirizwa mu rwanda kuki mwanditse uyu munsi ntabwo twanditse uyu munsi hashize iminsi mikeya ariko nuko murabizi neza ko tuba mu buhungiro muri ibi bihugu byo ku mugabane wa amerika abanyamakuru bakunze u rwanda baba i burayi guhuza rero icyo gikorwa ntabwo ari igikorwa cyatoroye kuko ufashe abanyamakuru basaga mirongo itatu mirongo ine kugira ngo uzabashyire hamwe muzi igitekerezo kandi mugikore mucyumvikanyeho nabyo ntabwo bitworohera robens mukunzi uri mu ishyirahamwe ry'abanyamakuru baba mu buhungiro ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi rya amerika mwakoze cyane
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika
irushanwa rya gatatu ry'umukino w'intoki wa basketball ku mugabane wa afurika bal riraje guhera tariki ya cumi n'imwe kugeza kuri makumyabiri na rimwe z'ukwa gatatu idakari muri senegali nibwo amakipe yo mu itsinda rya sahara azakina azakurikirwa nayo mu itsinda rya nil azakinira i Cairo muri misiri guhera tariki ya makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa kane kugeza kuri tariki esheshatu z'ukwezi kwa gatanu amatsiko yanyu azashirira i kigali ahazabera imikino ya nyuma y'igikombe ni guhera ku itariki ya makumyabiri na rimwe kugeza ku ya makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa gatanu amakipe cumi n'abiri ya afurika azahatana mu mikino mirongo itatu n'umunani ariko ikamba rizegukanwa n'ikipe imwe rukumbi mwitegure kuzakurikirana iryo rushanwa rya bal kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika